e ke kgatiso ya motsweding fm konka bokamoso ka lebitso ke hlaotello ya holetseng nna sareta masego lesotho um ke ngwaneng wa mosotho ya dilemo di mashome a mabedi a metso e meraro 23 I'm transgender woman um ke motjha ya phelang ka kgotso le go ikamohela le kokwanahloko ya h i v ya bile a buang phatlalatsa ka boemo ba gae ba kokwanahloko mm, mm-hmm. well eh ha ke araba potso ya gore na ke gotse ke le motho a jwang ke a kgola bonyenyaneng ke hotse ehlile ke le motho a ntse ithatela dilo ehlile ke motho e sa lentse ke phapha tjhe <laughs> ho kgale o iphaphela wena kgale ke iphaphela shem <laughs> a <laughs> ah, ke utlwe o re o transgender tlhe re re re tlhalosetse o re bopele se setshwantsho sa gore ha o re transgender o bua kang eh setshwantsho so re bopele sone re nne le sone mo ditlhaloganyong tsa rona all right um transgender ke motho yo boikutlwa ba haeba botho le ditshekamelo tsa hae di fapaneng le ditebello kgatlhanong le boleng bo a bofueng ha a tswalwa Mm. nna ke hlahile ke thwe ke motona empa ke ikutlwa ke le motho e motshehadi mm-hmm. seo re ee, lekang ho setlalo mm. sa fela kore transgender ke motho e leng gore itse ha a hlaha a fuwe gore o tlhaile ka ditho tse itseng empa ena ha ntse a hola kapa mohlomong go tswa bonyenyaneng ba gae e be o ikutlwa a fapane le seo a lebelletsweng gore o tlotla a hlaha a le sona mongwe a ba e le motho a tlhaileng ka ditho tsa botshegadi e le gore ga a ntse a gola o tlo ikutlwa ene e le motho e motona e le gore ke seo papane le seo a tlhaileng ka sone mm, mm-hmm. yaanong wena o botsa tshwetso ya go tsweletsa botshelo ba gago jaaka motho wa mosadi ka leboga Ah, aha yaanong a re tsene mo kgang ya mogare wa h i o na le lobaka le lo kae o tshela ka mogare wa h i ke potso ya ntlha ewa mo go yone potso eo e be re lebelela gore go tlile jang gore o lemoge gore o na le mogare wa h i a o ne o lwala kgotsa o ne le go tsa diteko fela kgotsa go diragetseng aho ai ka gola go fitlhelela gone wele tjena ke dikgwedi tse bobedi fela ke phela le kokwanatlhoko ya h i v eight months ka gola hmm. ke ntshomonya ya hore ka lebaka la ho ba le tsebo nyane e batlang e phami e ka taba tsa hiv ga ke ka ka utlwa na le dintho tse mohlollo ho nna ke bile fela ka tseba hore ke lokela ho hlahloba ke nako ya ka hore ke gotlele ke lola ke hlahloba empa ka lebaka la bane ke neng ke tseba hore ke le motho nkile ka i-exposure e to this hiv virus ke lokela hmm. nke ke lo tlhatlhoba ke tsebe boemo mm ka hmm, mhm yaanong wena ile o ba gora ba re eh, o h i v positive o ile wa amogela jang dikgang tseo a o ne o solofetse gore ka gongwe ba ka re di-negative kgotsa ne o ntse re itse keng sengwe le sengwe ke tla se amogela mare potsokgolo ke gore o ile o amogela jang a go ile go nna bokete mo go wena kgotsa o ile wa re a ah, go siame ke h i v um a r v teng ke tla tswelela pele ka botshelo baka Mhm ka lebo jalo ga ke tsholo ke itse ke ne sentse ke le motho a nang le lesedi ka ditaba tsa HIV ke ile ke sentse ke itlhabollotse ke sentse ke ikamogetse gore hmm. seotlhe se e tla tlhaga ke tlotla ke ikamogela because ke bophelo bo jalo motho o ka lebelela ntho e itseng empa o fumane ho gongwe go fapaneng so ke tlile ka ya ke sentse ke itswetsitse gore sotlhe se e tla tlhaga ke tla se amogela ke tswele pele ka bophelo baka hmm, mhm. a ra gore ga wa tsikinyeganyana fela letshogo ga la nna teng gore ga boga go a direga sepe fela o ne o siame o ipankantse ore wa go amogela sengwe le sengwe um ka gola jalo ka motho e mongwe le e mongwe ga di le ga o nne o ntse o ijetsetse gore ke tlo amela sotlhe kao fela ga se di tlhaga o tlotla o ba le letswalo le enono ka gola e tlo bataba ya gore motlho mongwe o tlo ipotsa e be ke tlo phela jwang le kokwanatlhoko e nana batho ba tlo reng dintho tse kang tseno kao fela mm. empa qetelong ya letsatsi gobane ke ne ke tseba gore ke lokela go babalela bophelo baka ke lokela go bona gore bophelo ba ka botswela pele dipuo tsa batho mm. le dintho tsohle di ke ke tsa ntswela molemo le ka phakisa ka ikamohela hanghang hore ae ke bophelo ba ka ke tlo phela le e ena h i v kore ke ithate le yone ke e rate ke ke seo e se tlhokang ke tswele pele ka bophelo ba ka hmm, hmm. o tshimolotse leng go bua phasalatsa gore go bua mo publiceng gore o na le mogare wa h i le gone ke eng se go rotloetsa se go kgorometsa gore o bue gore o na le mogare wa h i Mm-hmm. ka gola ka ga ne sentse ke fana ka thuto mabapi le kokwanatlhoko ya h i v mm-hmm. e ka ba gagolo ditabeng tsa marangrang ke discoverile gore ke phela le this h i v virus di 21 tsa december 20, 2020 but ke qadile go bua phatlalatsa ka boemo ba ka maqalo a selemo sena sa 2021 e leng january e ne e le gone ke mm. qalang gore jale ke jetse batho ga ae nna ga lempone ke le tjenana ke motho ya phelang le kokwanatlhoko ya h i v mme ke ikamogetse ke labalabela gore le lona ba bangwe le ithute go tswa diphosong tsaka le sewe le lerameng leo le nna ke wetseng go lona e le gore re se ke ra iphumanang jale kao fela re wetse godima godimodimo e naana mm, mm-hmm. go go thusitse jang a go ile ga dira pharologano nngwe le phetogo nngwe mo botshelong ba gago le maikutlong a gago gore o feleletse o buile um eh, phasala sa gore o itse keng ke tshela ka mogare wa h i ka gola go disclosa status sa ka to the public go nthusitse gagolo go ba jwale ke phela bophelo ba ka ntle le tshabo ya letho gape go nthusitse gore motlhomong ke kopane le batho be e leng gore ba tshwana le nna mme ra thusana re fanana malebela re bile ra kgothatsana gore na ebe o le motho o phela le kokwanatlhoko ya h i v na ke ding dintho tse o ka wa dietsang e le gore o tlo o dule o ntse o kgotsofetse ka metlha bophelo ba bontse bo baballegile mm, ka gola e nngwe gape go bua phatlhalatsa ka boemo ba ka ba kokwanatlhoko h i v go nthusitse gore go mbeletse menyetla e mengata bophelong jalo ka ga ke le motho ya ratang le go thabela go thusa batho ba bangwe go nthusitse gore batho ba bile le tshepo jalo go nna ba bona gore ne ke mo re ka llelang teng mme koko ya ka toro ya ka e phethegile ka gore jwale ke se ke kgona gore nka thusa batho batho ba se ba kgona gore le nna ba ntshepela gore motlhomo nka bua ba ka bua ditaba tsa bona go nna nna ke ba fe thuso ke ba tlabolole ke ba thuso gore na ba ka tateya jwang gore ba tle ba tsebe go ikamogela le bone mm mm-hmm. sa le ka o disclose tse mo publicing eh le go ikamogela le go tswelela pele ka botshelo ba gago a botshelo ba gago bo fetogile ka tsela nngwe kgotsa o santsene o itshelela fela jalo o letlhalo o letlhalo o o tsweletse pele ka botshelo ba gago ga gona gore he yaanong ke na le mogare wa h i ke lebelele se ke seke ka lebelela se kgotsa go na le phetogo nngwe e diragetse mo botshelong ba gago a nka gola bothata bo ntseng bo le teng e ntse le taba ya gore batho ba phelang le kokwanatlhoko ya h i v ba ntse ba nenwa le go ke batho ba bangwe e ka ba motlhomong gore mm. batho ba ntse ba sena kutlwisiso ka ditaba tsena tsa kokwanatlhoko ya h i v jwale o fumane gore mm. e tla bego gobane e fela batho ba tseba gore wena o phela le kokwanatlhoko h i v ba tla be ba o sheba jalo ka gae ka wena ga o sa le motho kapa ga o motho go lekana so mm. taba eno e batla e baka tsitsipano e kgolo haholo mohlomong ka kgola re ka bua haholo bo ka ditaba tsa gore jalo ka motho a ntseng a le motjha haholo o tla bontse o lebeletse gore a e le netle ke ga ke feta ba botse ba re helo ba re gae but jale o fumane gore mm. because wena o se bua phatlhalatsa ka boemo ba gago ba kokwanatlhoko h i v batho ba bonahala ba ntse ba na le tshaba ya gore mo ba ka qeteletse ba iphumana ba le ka gare dikamano tsa marato le batho ba phelang le kokwanatlhoko ya h i v so ke a gola ntho e ke lekang go e tlhalosa fela gore ntho e batlang e le challenge ke a gola ke gona ditabeng tsa bo marato batho ba lelapa bagotsi ba gago tla fumana gore ba batla ba bangwe ba boneka ba ikhula-kula because ba se ba boneka wena ga o sa le motho go lekana mm, mhm yaanong ga re tlhakanya stigma sa h i v le stigma sa gore o wa leloko la l g b t i q plus eh le gone fo o sentse o gona le kgwetlo um ka gola because nna ke batla ke le motho e le gore ke matlanyana ka gola ke hmm. le tlhonolo la ka dintho tsena kaofela ha di mphitlhela batho ba bua ka dipuo tsa bona ke nnete di tla mphitlha di ga botlhoko pelong but qetelelong ya letsatsi ke wele ke ifetse ke re aa nna ke phelela nna ga ke phile le batho bana hmm. ba ka ntle seo ke lokelang go setsa hmm. kore ke sebeletse fela go bona gore nna ke na le kgotso bophelo ba ka botswela pele tseo batho ba di mm. buang ka nna tseo batho ba di naganang ka nna a se seo ke leng sona kore fela nna ke phele yo ke leng ena ke iphelele nnete yaka ke tseba gore ke nna ke kgaone le bone ka gola ke yona ntho e mo mm. thusang a le mathata mhm yaanong a re lebeleka kakaretso gore mogare o wa h i ke kgwetlhogolo go kanang ka mo basading ba bašwa ba maleloko ba bala lgbtiq plus gore ebile dikgwetlho tse le kopanang le tsone ga le kopane fela lona ka bolona le bua ka tsone le samagana jang le tsone bogolosego thata jang ka mogare o wa h i um ka gola dikgolotso tse batlang di ntse di le golo gagolo ga o tswa ditabeng tsena tsa kokwanatlhoko ya h i v re bua gagolo ka batho ba l g b t i e ntse e le yona taba yane gore jwale ba ntse ba na le nthwane ya stigma and discrimination batho ba ntse ba ba nena ba ba gesa o fumane gore jwale ba qeteletse ba wetse dinthong tse e leng gore dikotsi maphelong a bona go na le ntho tse bitswang ka gore ke peer pressure e tlabe e le gore batho ba tlabe ba sena kutlwisiso ka ditaba tsa kokwanatlhoko h i v e be bothata gore o boele o lola o disclose status sa gago to our mm. partners motlho mongwe le batho ba tlabe ba le pela rona because wena o santse le wa l g b t i and batho ba sentse ba o sheba ka tsela e nngwe e itseng ha o se o hla jalo o se o tlotla o disclose gore vele ke se ke phela le kokwanatlhoko ya h i v ga o tlo fumana tshegetso e lekane motlhomong jalo ka e leng gore o ne e lebeletse go ka e fumana bokalapeng gobane fela jalo wena o swantse o le motho wa l g b t i gape ka gola e nngwe e batlang e le kgolotso e kgologolo ke gore re batla go bontsha botshepegi ka mmele ya rona re bontsha batho gore ga ba rata motho a o jetse gore ga re tlo tla re sebedisa kgotlhopo re tlo kena thobalanong e e sa sireletsegang only because o batla gore motho eno a okwisise gore e tlile wa mo o batla go mo bontsha go a o qetelela o kene mm. ditabeng tsa mofuta ono ntle le boitshireletso ande mm. ke tse dingwe tsa dintho tse e leng gore di re ya tsokotsing e golo gagolo hmm. hmm. hmm. yo eh mo ntlheng ya go lata bo eh, ditlhare ke a itse gore go na le ditsela tse di farologaneng malatsing yana gore o ka fitlhelela ditlhare tsa gago a fitlhelela jalo diokobatse kana tsone di-a r v ba maloko a lgbtiq a go bonolo mo go bone gore ba feletse ba latele ditlhare tseo diokobatse tse le go ja e ntse e le challenge e kalo-kalo gore ebe batho ba tla be ntse ba nang le tshaba ya go ya ditsing ba lola ba fumana ditlhare tsa bona empa go fitlhelela ga jwa le go bonagala o se o na le phetogo e kgolo ka ha basebeletsi ba tsa bophelo ba sentse ba fuwa thupelo ka batho ba lgbti mme go batla dintho di mhm. ntse di bebofala ho ntse ba bobebenyana le hoja e se kaofela e le gore e tlang ga o fitlha o fumane gore batho ba ntse ba le lgbti friendly batho ba lgbti ba kgona gore ba phuthulohe ba fitlhe ditsing ba fumane ditshebeletso empa he ho bua nnete teng ka nnete ho batla go se o na le pheto e teng le reng go na le di-program tse teng ka hare go naga tse leng hore di focusitse neng le ho hodima batho ba lgbti gore ba ananebeletse letsogo ba kgone hore ba fumane thuso ba fumane mm. ditshebeletso mongwe ha ba ba hloka thuso ebe ho ka ba le mekgwa yo e leng hore mekgatlho e ka ba thusa ehe kwa bokhutlong tlhao a re lebelele fela jalo gore e seng re lebelele ke molaetsa ofeng o neelang bareetsi ba rona bogolosegolo thata jang ba lgbtiq plus community ke molaetsa ofeng o ba neelang one tebang le mogare o wa hi ka gongwe o mongwe o tshaba go lata ditlhare o mongwe o tshaba go go dira diteko o mongwe o tshaba go disclosa o ba raya ore okay um ka hola taba ya botlhokwa ke gore fela seo nka ka se buang go bamamedi ba motsweding f m ke gore ga o le motho se o lokelang go se etsa ntho ya pele o lokelang gore o e tsebe ko hore wena o tshabe jehofa o seke wa tshaba tseo batho ba tlo tla ba di bua ka wena e le hore o tlo kgona gore o phele bophelo ba hao o ikamohele o etse tsohle tse tlang ho fa kgotso motlho ga ba o le motho ya phelang le kokwanahloko ya h i v o sebeletse ka thata o bona gore o qala ditlhare tsa gago wa ikamogela o seke wa itshwarisa tlogo ka gore na batho ba bangwe ba ka ntle ba tlotla ba reng ka wena gobane jalo wena o phela le kokwanatlhoko ya h i v ga e ba o kwa ka go ntse go na le bothateng yana bo teng le ka tsela tsotlhe gore o fumane thuto mabapi le kokwanatlhoko h i v fumana tlhabololo o fumane motlho mongwe ka qoka le batho be ka nna mmogo le batho be e leng gore ba tshwana le nna ba tswile phatlalatsa ba bua ka maemo a bona a kokwanatlhoko h i v e le gore o qeteletse le wena o fumane maatla o fumane maatla ka gotlhe ka moo ka kgonang e le gore o tsebe go ikamogela go batho ba l g b t i ka gola ntho e lengwe feleng ka ka e bang go bone ke gore fela ikamogele ka tsela yo o leng ka yone o ikutlwisisa gore ga o phoso o wena o ka tsela yo modimo a ratileng gore o be ka yone hmm. seke wa tshwarisa e tlhogo ke gore na batho ba bangwe ba rata gore o phele jwang phela bophelo ba gago Mm, hmm. yo a molaetsa o montle thata fela tlhe ra leboga thata fela tlhago re lebogile thata o tlhole sentle um eh, tswelela pele go itshwara fela jalo o itlhokomela kere ka leboga ke a golo ka monyetlo ko feng ka f fm re lebogile thata o tswele pele go nna thotloetso mo go ba bantsi o tswele pele go thusa ba bantsi ka tshepisa ke tlhago thelo re buisana le ene um ke transgender jaaka o mo utlwile a tlhalositse gore ene o tlhagile um e le motho wa rre mme a ikutlwe gore bona nna ke mme ke mme ga ke rre a ba sela a tsa tshwetso ya go tsweletsa botshelo jwa gage go tshela jaaka mme mme eh, o na le ga ise e kgale jalo a fitlheletse gore o na le mogare wa h i mme a ba tsa tshwetso ya gore bona ga ke tle go dula ke huparrela status tsaka ke tle go bua ka sone mme se dirile pharologano go bua phatlhalatsa go dirile pharologano thata fela mo botshelong ba gage ra solofela gore ba bantsi ba ka tlhagelela thata mo the lgbtq plus community ba ka tlhagelela thata fela eh mo ntlheng e ya mogare wa hi gore ba feletse ba bone thuso ba feletse ba bua ba feletse ba bona le ba nwa le ditlhare tsa bone gore motho a se ka ikobonya gore ei yaanong wetse keng batho ba tshwere dikakanyo tsa kgale tsa bogologolo ka rona yaanong motho o tshaba le go ya go dira diteko motho o tshaba le go ya go lata di-r v ee eh, e bagaetho ke botsholo ba gago fela jaaka um eh, tlhagwang tsa bua ke botsholo ba gago gore batho ba bangwe ba reng o tlo feleletsa modimo ya go gopotse o feletsa o sotlhega mo maikutlong mo tlhaloganyo le mo mmeleng o ntse re batho ba tla reng o sa go lata diokobatsi lata diokobatsi tsa gago tsamaya go dira diteko se ke motsweding fm konka bokamoso